radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye ikipe ya Dinamo yari ihagarariye Uburundi mu mikino ya Basketball Africa League yarasezerewe yanze kwambara imyenda yanditseho Visit Rwanda ni kuki baretse ikipe nka Dinamo igiye kwitabira ihiganwa rya bare kandi bazi yuko iyo bare Kabare ifise sponsor ya Visit Rwanda ifise sponsor ya Rwandair bayiretse gute ikajyayo amategeko arahari yaranzwe nta kintu na kimwe bayifashije yaragezeyo ibintu bibabaje cyane umwe mu bakunzi b'ikipe Dinamo Basketball Club mu Rwanda umunyamakuru Dieudonné Nyosenga uzwi nka Cyuma Hassan yaburanishijwe kuri uyu wa kabiri adahari mu rubanza yaregeye Eric Bagira ubusa yari mu rukiko ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu majyepfo ya somaliya bigahitana abarwanyi batatu bo mu mutwe w'iterabwoba al shabab ibiro bikuru by'igisirikare cya amerika kiri ku mugabane wa afurika africom byatangaje ko byagabye icyo gitero tariki icumi z'uku kwezi bisabwe na guverinoma ya somaliya igisirikare cya amerika cyemeza ko ibyagaragaye mu ikubitiro byerekana ko nta basivili baguye muri icyo gitero cyabereye mu karere ka shabel mu birometero mirongo irindwi na kimwe uvuye mu murwa mukuru mogadishu iki gitero ni icya gatanu ingabo za amerika zigabye muri somaliya kuva uyu mwaka watangira mu mwaka ushize amerika yagabije muri somaliya ibitero nk'ibyo bigera kuri cumi n'umunani itangazo ryashyize ahagaragara iby'icyo gitero ntiryavuze niba cyaragabwe ku barwanyi basanzwe ba al-shababu cyangwa niba ari ku bayobozi babo hagati aho ingabo za somaliya zavuye mu mijyi ibiri zari zambuye abarwanyi ba al-shababu umwaka ushize nk'uko byemezwa n'abahatuye n'ubuyobozi bw'ingabo za somaliya
washington ijwi rya amerika amasezerano mashya hagati ya somaliya na turukiya mu byerekeye imicungire y'umutekano w'ibinyura mu nyanja aragendaho ijambo turukiya mu karere k'ihembe rya afurika ibi biratangazwa n'abahanga mu bya politiki n'umutekano muri ako karere mu kwezi gushize inteko ishinga amategeko ya somaliya yemeje amasezerano y'imyaka icumi hagati y'ibihugu byombi muri aya masezerano turukiya izarinda igice cy'inyanja y'ubuhinde kigenzurwa na somaliya n'ikigobe cya den inafashe gutoza no guha ibikoresho bya gisirikare abasirikare ba somaliya barwanira mu mazi nyuma y'ukwezi aya masezerano asinywe abasirikare ba turukiya bamaze kugera muri somaliya abasesengura ibya politiki n'umutekano bakemeza ko byinshi bigiye guhinduka muri aka karere Elem Elis wo muri kaminuza ya Ankara muri Turkiya ni impuguke mu byerekeye Afurika
ibi bizoha Turkiya akaryo ko kugira ijambo mu karere k'ihembe rya Afurika kuko ibihugu byose ibyo mu kigobe ibyo mu burengero bw'isi harimo n'ubuyapani byose bikorera muri Djibouti byumvikana rero ko byose biriko biragerageza kwiteza imbere cyane cyane mu butunzi bwabyo rero ni akaryo turikiya nayo nyene ironse
izi mpuguke zibona ko muri aya masezerano hazabaho imikoranire idasanzwe mu rwego rwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi
ni amasezerano yibanda ku bubasha bw'ingabo za turukiya mu byerekeye umutekano wo mu mazi n'uturere twihariye mu by'ubukungu cyangwa imirongo ntarengwa yihariye mu mazi ya buri gihugu bizafasha ibihugu by'inshuti nabo basangiye ubucuruzi nabo kuryubahiriza kandi nk'uko ubizi urugero nka somaliya imaze igihe ihanganye n'ikibazo cy'abantu basahura amato mu nyanja
indege zitagira abapilote zikorwa na turukiya zikoreshwa na etiyopiya na somaliya mu ntambara zo kurwanya abateza umutekano muke muri ako karere kugeza ubu turukiya yashoboye kugumana umubano mwiza n'ibihugu byombi ariko abahanga mu by'umutekano na politiki basanga aya masezerano ashobora gutuma umubano wa somaliya na etiyopiya urushaho kuzamba tugarutse ku mugabane wa afurika urukiko rwo muri uganda ejo kuwa kabiri rwanze kwakira ubusabe bw'umuryango w'abashaka gukora ubuvugizi ku babana bahuje ibitsina bwo kwandikwa ngo uwo muryango ukorere mu gihugu ku mugaragaro byatangajwe n'umunyamategeko wunganira itsinda ryiyise sexual minorities in uganda ryagejeje ubusabe bwo kwandikwa k'uyu muryango ku nshuro ya mbere mu rukiko rukuru umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nyuma y'uko ushinzwe kwandika ibigo n'imiryango ikorera muri icyo gihugu yanze kubandika ngo bahabwe uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro avuga ko uwo muryango udakenewe yavuze kandi ko uwo muryango uteza imbere inyungu z'abantu bafite imyitwarire itemewe n'amategeko muri uganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri guverinoma ya uganda yahagaritse imirimo y'uwo muryango kuko utari ufite uburenganzira bugenwa n'itegeko bwo gukorera mu gihugu imibonano y'abasangiye ibitsina ntiyemewe muri uganda kuva mu gihe cy'ubukoroni ubwo icyo gihugu cyategekwaga n'abongereza mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize icyo gihugu cyemeje rimwe mu mategeko aremereye arwanya imibonano hagati y'abasangiye ibitsina urubanza rwaciwe kuwa kabiri rwari mu bujurire nyuma y'uko uyu muryango utsinzwe mu rukiko rw'ibanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu ryaraye ritangaje ko niritabona indi mfashanyo ritazabasha gukomeza gufasha abanyasudani bararwa mu magana bari muri cadi kuva mu gihe cy'umwaka umwe ushize intambara yadutse muri sudani abaturage b'icyo gihugu bagera ku bihumbi magana atanu bahungiye muri icyo gihugu nyine banyuze ku mupaka w'ibihugu byombi uri mu butayu muri iki gihe igihugu cya cadi ni kimwe mu bifite umubare mwinshi w'impunzi ku mugabane wa afurika impunzi ziri muri icyo gihugu zose hamwe zigera kuri miliyoni imwe ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa riravuga ko rifite ibibazo bikomeye mu kubabonera ibibatunga bose pam iravuga ko abatari bake muri bo basigaye birenze umunsi batabashije gufungura hafi icya kabiri cy'abana b'impunzi bavuye muri sudani bari munsi y'imyaka itanu bafite ikibazo cyo kugira amaraso make mu mubiri kubera imirire mibi
urakoze Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo kama naho ku mbuga za YouTube Facebook na Instagram aderesi yacu ni vewa radio yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umucamanza mu rukiko rw'ubujurire mu rwanda yafashe icyemezo cyo kuburanisha urubanza rw'umunyamakuru diodone niyonsenga bakunze kwita cyuma hasani adahari baba abanyamategeko bamwunganira ndetse n'abavandimwe be bakavuga ko birushaho gutera urujijo kuko batazi impamvu atitabye mu rubanza yaregeraga kurusubirishamo mu ngingo nshya kigali eric wagira gusa umunyamakuru Dieudonne niyo nsenga uzwi nka Cyuma Hasani mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo inkiko z'u Rwanda zari zamukatiye gufungwa imyaka irindwi muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga ni nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo icyo kwiyitirira urwego rw'umwuga w'umunyamakuru we n'abamwunganira mu mategeko ntibanyuzwe n'ibyemezo by'inkiko bavuga ko habonetse ingingo nshya zabateye kuregera urukiko rw'ubujurire basubirishamo urubanza ubwo umucamanza yahamagazaga umunyamakuru cyuma hasani ngo aburane urubanza rwe byagaragaye ko atari yitabira iburanisha abanyamategeko bamwunganira agatera agashabana na jean bosco ntirenganya sefu babwiye urukiko ko batamenye impamvu nyamukuru zateye uyu munyamakuru kutitabira iburanisha bavuze ko ku wa kane w'icyumweru gishize bamusuye kuri gereza bategura urubanza ariko batazi uko byamugendekeye mu nyungu z'ubutabera umunyamategeko gashabana yasabye urukiko undi munsi wo kuzajya kuri gereza bakamenya impamvu uwo bunganira atitabiriye urubanza kandi ariwe watanze ikirego yabwiye urukiko ko ingero nk'izi atari ubwa mbere zibayeho mu rwego rw'ubutabera yatanze urugero kuri bwana Hussein Abre wigeze kuyobora igihugu cya Chadi wangaga kwitabira urubanza urukiko rukajya rutegeka ko yitaba ku ngufu ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko butari ubwa mbere umuyobozi wa Ishema TV asubikisha urubanza yaregeye bwavuze ko buri kumwe n'abamwunganira mu mategeko basuye cyuma hasani aho afungiye basanga nta bibazo by'ibikorwa by'iyicarubozo afite na cyane ko bwemeza ko afunganywe na bagenzi be babiri mu cyumba kimwe bwibukije ko ibaruwa ihamagaza cyuma hasani kwitabira iburanisha yanditseho amagambo agira ati mubanze mu ndenganure mubanze muhagarike ibikorwa by'iyicarubozo ndengakamere nkorerwa haba ku mubiri no ku mutima ubushinjacyaha bwavuze ko bigaragara ko cyuma hasani adashaka ko urubanza rwe ruva mu nzira bwasobanuye ko iyo urega atitabye nta mpamvu yarahamagajwe byubahirije amategeko urubanza ruburanishwa adahari buhita busaba ko urukiko rwaburanisha cyuma hasani adahari urukiko rwafashe iminota mike yo kujya kwiherera rubifataho icyemezo rwanzuye ko urega yakunze gusubikisha urubanza nyamara ariwe wasabye ko rwasubirishwamo mu ngingo nshya zarwo rwavuze ko abamwunganira batagaragaza icyo byaba byishe igihe cyuma hasani yaburanishwa adahari ubushinjacyaha bwahawe umwanya bunenga ingingo uruhande rurega ruvuga ko ari nshya zaruteye kuregera isubirishamo ryarwo bwavuze ko nta ngingo nshya bubona zabonetse muri uru rubanza ubushinjacyaha bwavuze ko ibyiswe ingingo nshya byabonetse urubanza rutaracibwa busaba ko mu kubisuzuma urukiko rwazashingira ku biteganywa n'amategeko ku bireba uruhande rwa cyuma hasa abamwunganira ntibamusimbura mu rubanza rwe nk'uko urukiko rwabyanzuye yagombye kuba ari mu rubanza rwe akisobanurira izo ngingo nshya zamuteye gutanga ikirego ku ruhande rw'abunganira umunyamakuru cyuma hasani hazamutse igisa n'urujijo rukomeye rwo kumenya cyangwa kwemeza niba koko urega hari wifatiye umwanzuro wo kwanga kuza kuburana urubanza rwe yasabye ko rwasubirishwamo mu ngingo nshya umunyamategeko gatera gashabana yabwiye ijwi rya amerika ko ibyakozwe n'umucamanza byemewe n'amategeko gatera gashabana yavuze ko bagiye guhita basura urega bakamenya impamvu zamuteye kutitabira iburanisha yavuze ko amategeko ateganya ko igihe basanga urega afite impamvu zifatika zamuteye kutaza kuburana baba bagifite amahirwe yo gusaba ko urukiko rwakongera gupfunda urubanza rukaruburanisha igihe rutararufataho icyemezo mu nyungu z'ubutabera gashabana yemeza ko umucamanza yagombye kubanza kumenya icyateye uwo bunganira kutitabira iburanisha urujijo ku cyateye umunyamakuru cyuma hasani kutaboneka mu rukiko rwazamutse no ku bavandimwe be bari baje kumva uko aburana barimo se umubyara purimiyani rukebesha bavuga ko nyina wa cyuma hasani aherutse kumusura kuri gereza abacungagereza bakamumwima bavuga ko muhungu we yanze gusohoka mu cyumba afungiyemo abo mu muryango we bakunze kumvikana mu majwi yo hasi yuje amarangamutima yemeza ko ashobora kuba yarakoreye ibikorwa by'iyicarubozo gereza igahitamo kwanga kumuzana mu rukiko mu minsi yashize cyuma hasani yaje kuburana mu rukiko rw'ubujurire afite ibikomere mu gahanga avuga ko bikomoka ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa muri gereza nkuru ya nyarugenge mageragere afungiwemo imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika ndetse n'ishyirahamwe mpuzamahanga rirengera abanyamakuru CPJ naryo rifite icyicaro muri icyo gihugu yasabye ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru iyo miryango yanagarutse ku bikorwa by'iyicarubozo ivuga ko umunyamakuru cyuma hasani akorerwa aho afungiwe igasaba ko byahagarara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe cyuma hasani yahamijwe ibyaha byo kwiyitira urwego rw'umwuga w'ubunyamakuru gukora no gukoresha impapuro mpimbano no gutambamira imirimo y'inzego za leta uyu wahoze ayobora ishema tv yo ku muyoboro wa youtube ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki ari mu banyamakuru bakunze kumvikana mu biganiro binenga zimwe muri gahunda za leta urubanza rwe ruzasoma ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi saa tanu hagati aho umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda nawe yasubitse isomwa ry'urubanza rw'abagabo cumi n'umunani baregwa ibyaha by'iyicarubozo mu magereza yo mu rwanda barimo abahoze ari abayobozi ba gereza ya nyakiriba ku gisenyi umucamanza yavuze ko dosiye yabaye ndende kubera umubare w'abayiregwamo abaregwa barimo kayumba inosa ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose baregwa impfu z'abantu barindwi bazize ibikorwa by'iyicarubozo n'abandi bakuye ubumuga muri gereza icyemezo kikazafatwa ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ikipe ya dinamo yari ihagarariye uburundi mu mikino ya basketball africa league pretoria muri afurika y'epfo mu itsinda karahari yarasezerewe itewe mpaga inshuro ebyiri umuyobozi wa baramadu garofari avuga ko itakurikije amategeko agenga irushanwa inkuru irambuye desire hatungimana kuri uno wa kabiri igenekezo rya cumi na kabiri niho amadu garofari yandikira umugwi wa dinamo ko kuwe mu mahiganwa kubera udakurikiza amabwirizwa agenga iryo higanwa ishyirahamwe rya basketball mu burundi ryari ryasabye dinamo gukinisha imyambaro yayo canke bagakina bapfutse ahanditse visit rwanda nk'uko babigize mu rukino rwa mbere dinamo rero ntiyemerewe gukina urukino rwayo rwa kabiri rwari kuyihuza kuri uno wa kabiri na petro do rwanda yo muri angola kubera ku guca kubiri n'amategeko amategeko y'iryo higanwa nk'uko abarongoye bari babimenyesha nuko iyo umugwi utewe mpaga kabiri ucukugwa mu ihiganwa ari nabyo byashikiye dinamo iyo ngingo y'abarongoye basketball africa league yakiriwe nabi cyane na bamwe mu bakunzi b'umukino w'intoke wa basketball mu burundi bamenyesha ariko ko abakinnyi bakoze ibyo bategerezwa yamara ko uwo mugwi wa dinamo wahemukiwe n'abategerezwa kuwushyigikira rero nk'umukunzi wa siporo n'ibintu bibabaje cyane bibera no kwakira bitagira isiguro bitagira ukuntu babyita mu gihe turabye abakinnyi ingufu baba barakoresheje kugira bashike kuri iyo nivo yo kujya muri kompetisiyo nk'iriya urabye ekipe uburyo iba yakoresheje eh, ariko byose bikagwa mu mazi ku munota umwe bitavuye ku buyobozi bwa ekipe bitavuye ku bakinnyi ahubwo bivuye eh, ku buyobozi bubi bwa federasiyo eh, mbere n'igihugu ni kuki baretse mu ikipe nka dina ijya kwitabira ihiganwa rya bare kandi bazi yuko iyo bare ifite siponsoro ya visit rwanda ifite siponsoro ya rwanda bayiretse gute ikajyayo amategeko yari ahari yaranzwe nta kintu na kimwe bayifashe igihe yaragezeyo bitanze abene umugwi abakinnyi bakoze imyitozo baragerayo haza izindi desisiyo desisiyo mbi zivuye ku makomfuri y'ibihugu ni ibintu bibabaje cyane ba siporutife bose ubwa twababaye cyane ku mbuga ngurukanabumenyi bamwe mu bamenyesha ko izo ngingo zizogira ingaruka mbi cyane kuri basketball y'u Burundi batabakinyi tuzobakira nk'intwari kuko nta cyaha bakoze kandi ibyo berekanye byari byiza ku mbuga kandi hari abashyigikiye ibyo bihano n'abandi babitera ibyatsi bamwe bamenyesha ko kwamamaza igihugu mufitanye ibibazo atateka biha abarundi mu bakinyi hari agahinda ntangere ku rubuga rwa instagram muktar gay umunyasenegal yari muri uwo mugwi wa dinamo yamenyesheje ko afise umubabaro ntangere kubona urugendo rwabo ruhagaze kandi bari barutanguye neza ati ni ubwa mbere mu buzima ngize umubabaro nk'uwo mfise muri kino gihe arven nziza kizigeza wa dinamo ati twakubiswe n'inkuba tumaze kumva ko bitagikunze ko tubandanya amahiganwa si ikintu cyoroshe urumva inkuru nk'iyi waramaze iminsi witegura hageze aho ukora ikibazo ukaza ubona ntibishobotse gutanga werekana ubumenyi ufite birababaje cyane yego turafashanya nyine kubyakira mugabo ntibyoroshe ntibyoroshe cyane muri ibyo bihe bigoye abakinnyi barimwo Olivier Ndayiragije icegera cy'umumenyereza wa Dinamo yamenyesheje ijwi rya Amerika ko atakindi bariko barakora atari uguhoza abakinnyi bababaye cyane Eh, ubutumwa tubaha ni ubwo kwihangana hama bakizera kubera ah, ibihano ubwo twatwaye nabo muri bare bagikwiraba ko batezurira ubwo rero ni ukwihangana tukora twebwe nyine muri ibyo bihano turimo twihangana hama umuntu akazaraba izoza imbere kuko ingingo yafashwe yafashwe nta kundi kwihangana twiyumvira ko n'umuperezida wacu ibintu ariko aragira aragira sinzi sinzi ko abyiyumvira ngira nawe nyine nimba ariko yiyumvira ko basiketi yacu igiye guhagarara kubera we nta kundi uwamenyereza amenyesha ko bazotahuka i Burundi ku munsi wa kane baje kurindirayo niba ibihano by'imyaka itanu atagikorwa ca basketball kibaye mu Burundi n'ihadabu y'ibihumbi majana atanu by'amadolari y'Amerika bizokurikizwa canke bazoba barigwa Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda guverinoma ya tanzania yatangiye guhiga impunzi n'abimukira baba barabonye ubwenegihugu n'akazi muri leta mu buryo bunyuranije n'amategeko inkuru ya james jovin iyo ngingo yemejwe na komiseri mukuru ushinzwe abinjira n'abasohoka muri tanzania dr anna magakara mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam yashimangiye ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ruriko rurakorera mu byavuye mu nama hagati y'umukuru w'igisirikare generali jacob john mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo kuna wale ambao tunasema walizaliwa hapa nchini utaratibu na tuna sheria ambayo inaongoza nchi hii sheria ya uraia hari bajya tuvuga ko bavukiye ngaha mu gihugu gusa dufise amategeko ngenderwako agenga impunzi n'agenga igihugu bavukiye mu nkambi y'ikibure mu baturanyi ukamenya kuvuga neza igiswahili si cyo kimenyetso ko uri umutanzaniya twumvise ko hari n'abaronkejwe akazi muri leta mu mpisho kubw'iyo mpamvu iyo turonseye amakuru atubwira ko naka atari umunyagihugu ni ngombwa nk'abajejwe urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kubikorera ko twisunze amategeko pata taarifa na kubainika kwamba fulani kuna utata wa uraia sisi kama idara ya uhamiaji tunachukua hatua mara moja pale tunapopata taarifa generali mukunda muri iyo nama yabaye mu kwezi kwa mbere umwaka yavuze ko hari bamwe mu mpunzi bashakisha ubwenegihugu mu gihugu ca tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko kandi ko hari n'abandi bamaze kuronswa n'akazi muri leta biciye mu mpisho Ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama mu byiyumviro byacu dusanga impunzi n'abagishakisha ubuhungiro badakwiriye kuba mu gihugu cya tanzania iminsi myinshi mu gihe bizana ingaruka mbi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu amakuru dufise yerekana ko bamwe mu mpunzi abagishakisha ubuhungiro cyibure imiryango yabo baronkejwe akazi muri leta ya tanzania bikiriye mu nzira zitemewe n'amategeko dukeneye kubona leta ikora amatohoza gusobanura impunzi no kuzitahukana mu bihugu byazo sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi, kwani taarifa zilizopo ni kwamba baadhi ya waomba hifadhi hao au wakimbizi wameajiriwa serikalini zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zemeza ko benshi mu mpunzi basohoka inkambi kujya mu bindi bisagara no mu baturanyi gushakisha ubuzi bagiye baraherera mu gasho abandi bakicwa no kuburirwa irengero bagiye baca babata mu gasho kazogenda kurondeza mu gasho kagenda nki- nk'ikivura nyamusivye bakakubwira ati uwo muntu ntawe twigeze tubona ukazohava wicara ngaho ugatura nyene ukavuga ati nta kundi ni ukuri mudufashe abantu basohoka ikambi barabica bakababohera ku biti kubera ubuzima hariho n'abaza mu nkambi ukabona imodoka iraje iratoye umuntu uwo muntu ntusubire kumenya irengero ryiwe wajya kubaza ku gitubo bakakubwira ngo ngo genda ubaze ku gitubo cya kabiri ukabaza ukabura ntusubire kumva n'irengero ryiwe abo n'ababa bapfuye umuntu akababona abagenda nyine ntumenye n'iyo baguye ni benshi ni benshi rero birasabwa yuko mudukurikiranira iyo hejuru kugira ngo badufashe abandi bakababohera ku biti ubwiza uragenda ubaza ngo ni umuntu kumva umuntu yari amaze kurangira abantu bapfa ni benshi ngaha abavyeyi twarahamburiwe na n'umuntu yokironka n'ukuntu yovuga twebwe ngaha turi mu marira ni ukuri mwe mushika imbere mudushikira imbere bashamwe mudutabare mudutabare induta twebwe ngaha inkambi y'induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera indya kugira ngo bafashe umuryango nyuma y'iyo nama y'abasirikare iheruka kuba mu kwezi kwa mbere leta ya tanzania yaciye ifata ingingo yo kuza kugara ikambi ya nduta hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo ivuga ko impunzi zagiye zirahungabanya umutekano w'abanyagihugu mu gihugu cya tanzania kuva mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guhiga umugore no kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ijwi ry'amerika muri uku kwezi kwa gatatu kwahariwe abategarugori profesor pierre ndayiragije wahoze ari minisitiri w'uburinganire no guteza imbere abagore mu burundi aravuga ko imigambi yo kubigeraho itera intambwe nziza ariko ko hakiri byinshi bikenewe kwitabwaho yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije mbanje kwifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi bose na cyane cyane abarundikazi abo twakoranye kera n'abo twabanye abo bose babananya baharanira amajambere y'abakenyezi ndabifurije umunsi mwiza hanyuma eh, uyu munsi nama ndawuhimbaza aho ndi hose kuko unyibutsa byinshi unyibutsa ngena abakenyezi bari narindarangavye batanwe ku- guharanira kwikukira bari i- imbere bongera baraharanira ibikorwa hanyuma ndabyo nko mu gihe na jewe nari mu- muri abo b'imboneza twarashize imbere ibikorwa byozana ubutunzi mu muryango kugira ngo ntagize kurongora amabanga yo mu nshinganje yajejwe kibano n'abapfasoni mutubwire ibintu mushaka kuba mwararanguye icyo gihe yego icyo gihe cyane cyane icyo twashimikiye ko twashaka turabe nyine umukenyezi yoshikira nawe eh, akanota agacuruza akaba umukozi akinjira mu mabanki akaraba bakamuha ingurane akaziganya niho twatanguze rero umugambi wo gutanguza ama- aya makoperative mato mato y'abakenyezi hatanguye eh, twafite mbere banki y'abakenyezi ico gihe twatanguriye kuyishyiramo ryitwa pf ubu ryava rivuka mm, koperative yitwa ccm kaba n'irindi ryarimo abakenyezi basa n'abari bakomeye mu budandaji ico gihe ryabaye afab rihava rivyara wise urumva abakenyezi ico gihe ni ukuri barashimye kubona turondeye ngena dushikira ama- amabanki cyane cyane icyo twari dukeneye ni ukurondera ingwate kuko twese twarabura icyo tugwatiriza ayo mashyirahamwe rero niyo yaca atuma turonka ingwate tukaronka n'ingwate cyane cyane dukorera mu mashyirahamwe muhereye ku ntambwe mwatanguriye ko reka niyo mwahereje ko mukihweza n'ibyari bimaze kuba imbere yaho uburenganzira bw'abafasoni muri rusange mubona gutera muri iki gihe nko mu burundi abafashanya icyo gihe twatangura hari habuze byinshi cyane cyane no mu mategeko eh, ntiwashobora kuca ku- kuri banki gutyo byari bikigoye cyane ubu barishikira ku mabanki barakora mugabo i- ubu icyo twashima muri icyo gihe bari ingene bose bakunda i- bashaka gushika imbere bose bari hamwe twari hamwe twese n'ukuri nta migambwe yaducanishamo mu byerekeye ibikorwa n'ubu ndabona biriho barakorana mugabo bari- kandi barateye imbere ndabyo nk'iriya banki bashizeho y'abakenyezi mugabo ya- sindayizi neza imigambi sinzi neza ko n'ukuri ishyira imbere abakenyezi kuko umutahe wose n'uwa n'uwa leta haraheze imyaka itari mike rero abarundikazi abarundi muri rusange eka nk'abandi bafasoni bose ku isi bakora ibishobotse byose kugira ngo ubungane bwabo hagati yabo n'abagabo bose n'ubwisununura habe ubungane bukwiye uwo mugambi nturashikwa ko ijana ku ijana ku bwanyu intambamyi nziza uwo mugambi ni ukuri turashikwa ko abakenyezi baragerageza mugabo hari ibitari bike bikiri intambamwe hari nk'amashuri urumva benshi naho twatangura twarabona ko hari agahatse aba- abatize baracari benshi eh, baca hari ibintu byinshi badashikira neza cyerekeye kubigisha cogumaho inyigisho nkarishabwenge cyangwa inyigisho mu mashuri babishike ko turabe ingene botera imbere cyane cyane mu bumenyi hanyuma n'ikindi nkunda kubona am- abana bo mu mashuri b'abigeme ubu muri iyi myaka barabagirira nabi cyane kandi ah, ukabona yuko ata bihano byabonetse ku bantu bateje amashuri abana ibyo birababaza kuko urumva abo bana ubu twiciye ukwaruka ikindi rero kandi harimo ibintu by'imigambwe bijya imbere ntitukimenya rero ko umuntu bamuhera ubukerebutsi bwiwe nk'umukenyezi cyane ko bamuhereye ikibanza cye mu mugambwe ibyo byose bisa n'ibiriko biracangacanga ndahiragije murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo y'ijwi ry'amerika kuri iki kibazo nkuramutima ndagushimiye cyane frederic profesor pia ndayiragije wahoze ari minisitiri w'uburinganire no guteza imbere abategarugori mu burundi yavuganaga na frederic nkundikije ni hano dusoreje aya makuru mwakoze kudukurikira aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ujya gukira urwimo arwima ururimi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze kumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa muzenderwa muzereri n'agasharishari kashiragaho k'amazima kano kurimbura ingero utizimba mu kirago nibuzize amashuri maze ndumva ngendo bamwiciraga